people, power to the people. Give power to my people, power to the people. I say give power to my people, power to the people. So now, listen to the voice. to the people. Power to the people. As far as there is life, there must be hope. Power to the people. Power to the people. As the sun shall ever shine, so the sun shall ever rise. Power to the people. Power to the people. As the wind shall okay my people. i salute you now and welcome on this beautiful morning to investigative table our paper check check program on inform me radio my name now olayemi i salute una well well I'm be only me dey inside studio hmm. Not be only me waka come <laughs> <laughs> my people my brother waka follow me. Mm, yes o. Oh. Uh, my people i dey salute everybody this morning we thank baba god as he don give us opportunity to see today my name na ade omoakaru oh. i dey greet everybody today. all right mm. ọ̀gá dé ọmọ ọ̀gá dé how many times i call you. Uh you don tell me twice now. okay my add the third one join am oga adeomo na wa o. <laughs> country be as you <laughs> get. Eh, eh? with all the calamities calamities wey dey happen for the north and northeast mm -hmm. we no declare state of emergency. No. na the one wey federal government go dey harass true make i go talk am eh, truth no talk say make we no talk am na we dey choose whether we wan talk am or not i go talk am oga adeomo okay wey dem dey go harass the indigenous people some indigenous people for the um, east eh na im dem wan come declare state of emergency for how cow oga omo we no dey see again of course we dey see but uh, uh, because dem don see say even though we dey see we no dey like put mouth so they go always take advantage of the situation <laughs> you know wetin dem say when things dey happen good people keep quiet say dem join hands make the matter dey happen o oh. This thing wey dey happen now the rest part of nigeria nigeria the indigenous people of nigeria for the north di northeast and other areas dem no see or dem no dey talk but i believe say this one na just test ground some of dem talk dey talk some na for and some na for against e come be like on a debate centre so na na make me use that language say some na for why some na for na against mm. na very sad matter say nigeria we don bring am down to this kind level where na wetin dey my mind i go do no, as I with as, my um, uh, office as i dey come i just dey remember just dey remember as i dey think of mm. of um, the matter as e dey happen for the east i just dey remember this decree decree decree just dey come my mind as if to say na decree na we dey work as as if as if na military era na we dey again wey dem dey use decree eh, wey dem dey use force take dey do something and not eh, say not be democratic government na we dey and say we no get constitution This one don show us clearly clearly hmm. anyway na I full the whole papers this morning i i no even know before but na as na wetin you know say eh, anytime wey something dey dey my heart eh, you dey talk am out i go just talk am out eh. anyway before we enter the papers make we still remind ourselves of wetin political power be we don even see with this one now say so called democratic power don become autocratic and totalitarian um, and all the all the tarians power now wetin political power be political power na power wey dey obtained from the people and it must be controlled by the people the indigenous people of nigeria need to control the political power we dey see how both the states local government state government and federal government the politicians wey dey all these levels how they take dey use the this uh, their office take dey muzzle the people take dey in fact some dey use am take dey uh, kolobi assets from people you know dey take back from the people things wey be say don dey their their heritage wey things wey be their heritage for donkey years even before they <laughs> they born them, we dey see how politicians dey take am from the indigenous people of nigeria and the sad thing about am be say oga adeomo when they take dis when they take this thing from the indigenous people of nigeria they no dey use am say they wan come uh, turn am to business <laughs> properties to create job opportunities for the people, for the indigenous people of nigeria wey dey for that area but they dey sell am to strangers People, wey never ever invest kobo for the state before you take from the people with your political power and then you go come give am <laughs> to strangers People wey not get any interest for what purpose eh, eh, you know as we dey always talk say the end result go always but we already know so, uh, we, we know already know yeah, why why, why they dey do wetin they dey do so so therefore my indigenous people of nigeria political power is to be controlled by the people the people plenty pass the politicians that na one thing wey the, wey dem no know or wey dem know but dem dey try use their power and the security might wey dey with them take dey mm-hmm. eh, muzzle the people and all that, but one day be one day cinema na so e just be all right. what of traditional mm. power monkey eh? go go market e no go return <laughs> we dey joke now but the truth be say we dey envisage we dey see even before endsars we saw it mm-hmm. we talk am unfortunately the way wey dem come take react na we no see say e go be like that yes. but the next one e go dey worse than endsars the the indigenous people people of nigeria make we dey open our third eye so that the three eyes go dey see clearer All alright wetin be traditional power traditional power na power wey god give us na our birthright na e be because each and every one of us e get where we from come and na the right of the indigenous people of nigeria to enforce am stand with your traditional rulers enforce them enforce our traditional values secure our heritage secure our ancestral lands the throne the traditional thrones no be the ones wey politicians buy o the original ancestral stools wey we know make we support them? those things even old pass the people wey sit down for those thrones and e old pass the politicians make all of us join hands with our traditional rulers to take enforce our traditional laws and values and so i go talk this morning again i still dey lis ten to na program our paper check check program investigative table. So, Ogadiomo, over to you. Thank you very much, uh, Asunofi. Help mm. us understand better again today because sometimes uh, the only cry when uh, sometimes they cry for our present generation, We say, even the so-called indigenous i mean the ones when be the indigenous people of nigeria sorry the way i use the language say the so-called the indigenous people of nigeria i understand they sometimes no degree, let their self one know mm. you know like as i use the language just now say truth no talk say make we no talk and bet na choice to be, e be to talk am because man no dey fit sit on the fence it's e either you talk truth or you talk lie And so sometimes people will always paint lie to give you in form of truth. But that one no may say the original truth no still there. So the people, the indigenous people of Nigeria, make we they make effort to learn, to know, to learn. Make I want to know waiting really day. Because in most cases, this morning are they listen to so many platforms where people for they talk. On the terrestrial ground, they, you discover say a lot of people for the state Edo. I listened to a lot of comments when they when they Delta. I tried to listen to Anambra Ground this morning. I tried to as much as possible to listen to try to make some findings on Akwa Ibom, on the South South region and Southeast, and then I tried to I, I, come back to the state Edo to make sure I hear from the platform when they Edo, mm. and I discover say <laughs> terrible regrets now now day on the mind of the people. And so the last language one one man used on a terrestrial radio station this morning, he say, "All of now when do they complain for here now, I remember say now now get up that time. They say, omosigba. That language was forcefully in use. Now it e almost gba now. Why are you complaining of? So ogbane." So the same thing it is when Nigerians they shout change, the country never care to ask the kind of change. the kind of change. And then say Baba was a word all over the world. Uh-huh. Now be the language then, and you can see say many of us no really find out what be the meaning of all these slogans. Politicians took advantage. They can't take advantage of the very people when we look at at that moment. And today, Would it be the outcome? Sectional party matters, sectional and uh, um, uh, ethnic thinking. We don't remove the the human aspect of life. We deliberately drop it, and so now waiting. I feel say I want for my people. Now I go do to do to these people so that make my people feel get advantage. Even if you short, you talk say you know the ring election actions toward the period of election and they hmm, determine the mm. game so we all know wetin dey go on somebody dey talk say yeah. the reason why somebody wan declare state of emergency for anambra na because governorship election is the most important election five hundred villages don dey lost according to. Uh, a, a uh, state. Uh, niger state governor, governor and uh, is it uh, shiroro uh, uh, uh, is uh, kaiji down Eh, eh, local government chairman e say they don collect five hundred villages from am and it's now their territory They dey run am as their own state inside niger state state of emergency no dey declared are we saying say the life in niger state the life wen dey zafara the life wen dey anyway maybe when we get into the paper we go talk more on that e good make we dey realize say sometime remember when i dey always talk say sometimes some gift dey carry razor blade for nobody mm-hmm so e good make we dey understand whenever a gift is coming or when Tro gift dey come trojan horse trojan horse a greek gift the truth of the matter state of emergency when the attorney general say dem wan declare on anambra we dey talk am say na plateau state and kaduna southern kaduna you know what am. Mm -hmm. say the armor tanks wey dey station for di east as if na war zone yes and yet di places wey be war zone wey dem dey kill our soldiers our sons di indigenous people of nigeria a eh, soldier man ask for better weapon now e dey on e dey come do court eh. martial for am to be sen ten ced to death on court martial na dey give am mm. but i no just know as god just come dey help am so now wetin make me dey quickly dey talk from here now somebody ask for better weapons you dey cut martial am where dem for no ask for better weapon you dey supply the weapon <laughs> you understand what i'm trying okay. to say. okay so i say the more we look the more we see. see. Um, all right so. okay we don enter the Vanguard newspaper this morning today when it be the Thursday um, October seventh twenty twenty one. Uh, the big banner when they hear they talk say Anabra polls uproar as federal government threatened emergency rule. You will see that one for page five of the Vanguard newspaper. And inside waiting the follow on, you go hear some other talk. Mm. Waiting make me talk. Say some people talk, some no agree talk, and mm, some just okay. some for against and some uh, um, for for. Uh-huh. So he, he used they use a lot of uh, uh, things come up in the course of the matter. Okay, uh, federal government threat unacceptable and Oko institution na Middle Bed Forum na dey talk from there. Say federal government threat to Anambra. To Anambra. Say na unconstitutional and e dey unacceptable. Snack smacks of hidden agenda. Uba Zulike na im dey talk. Uba Zulike Amechi. He mm. say na smacks of hidden agenda. Mm anambra not most insecure in nigeria woodo na dey talk for there e say not be im be di most insecure state for nigeria so why declare state of emergency for only <laughs> anambra state uh, federal government should not treat southeast in isolation ahamba na im dey talk from there uh, we reject any emergency rule in igbo land adf sans tackle federal government says situation not ripe for such action. Uh, government has started implementing it. It has society, it has society organizations and groups. Now I talk from there. Say they started doing the state of emergency already, which is when, when I agree with the language what you use just now. Say a lot of stationed mm-hmm, yeah. and whatever they already did there. So they don't already they implement it even before they said it. Hmm. you know e get one one uh, you know say i no dey this my eye i no dey like to use am mm. take see this thing they say one young man wey dey just say soldier just kill am for road no be say he do anything o na waka e dey waka say they just shoot am kill am now that man for the east when they suppose protect na him dey come go there go kill okay it's a verdict of failure Afenifere now they talk from there. He said declaring state of emergency for southeast na verdict of failure. And then they go again. Federal government consideration unacceptable can. They talk from there. Federal government must retrieve southeast from IPOB orders. Uh, Northern Edas Forum. You see where would they talk about the issue of say people they always go with one hidden agenda or whatever. Uh, Northern Edas Forum sometimes e good make una still dey respect the kind old cloth old man life wey una dey live every other part of the country middle belt all of them dey talk say no una say make dem retrieve am from sabisa forest dem no fit retrieve sabisa forest i no see how uh, fine somebody when the whole country respect die for anambra state in the name of Akuyele. But that one no come mean say the whole Anambra don die finish. Anambra never even relocate carry their this thing they call IDP for the north where you go think say that they carry their people now come they give us inc I mean, inconvenience us and then yes they should retrieve it from IPOB. It, on a very serious note let us be even be very sincere IPOB now really they do the killing or we dey get mastermind killing even the very high pop sef wey we dey really dey talk we no get infiltrated infiltrated ipop so eh, sometimes e, e good make we dey look matter from both ends politics dey deeper than the way sometimes they see from we dey see am from outside so our people we should be a little wiser because the way the situation dey go uh, <laughs> e get as e be federal government must not make the mistake obj made in plateau others acf arewa consultative forum na dey talk from there uh, if obj declare state of emergency for plateau state by today plateau for don vanish because all of us know wetin obj fit do so if you say make he no make mistake obj did not make mistake he actually wanted to be a democratic father mm. and then settle plateau problem the the challenges then and this same aspect of trying to look away from the real problem now, e cause that plateau issue because when you look the people when really the, the northern elders forum then talk say we would see to it we would see to it just give us time. Uh, okay so why they no wan lis ten to the east now make the they elders the, the elders east. in the east make they take because if you look at handle the matter themselves. yes if you look at wetin really happen. if males no dey among them. that is the thing na im make me dey talk say there's look at wetin this um, arewa consultative forum dey talk say okay northern elders forum say uh, we must retrieve federal government must retrieve southeast from ipob. wetin be their business the question mark wetin be the business of the northern, northern elders forum on on southeast on southeast. question number two are we really sure say if we really look deep we no get infiltrated ipob okay. members. Okay. Oh, from if if you see wetin dey happen now i no i no sure say. Uh, person wey come from somewhere go dey so so daft so daft killing his own home mm -mm. and eggs breaking them on daily basis if we really venture into investigating those when really dey commit this thing as we catch them let's check na na make me dey talk say make I pop try to clean their name ipob dem don already dey stain una mm. una just dey whether i wan talk say no dey face election issue una go work underground get the people wey dem dey use pull dem on social media oya talk where you for come who send you some of all this nonsense will end. Yeah, but even the even when they release names will the government will the federal no, government. no this okay. time around now ma e go help a lot you know why e get one time one young man dem dey always accuse am for a company say e dey thief meanwhile na somebody dey always do am to stain am mm. the guy don cry cry cry i tell am say cry no dey solve problem wetin i go advise you you now personally say they they never sack you you say no i say be be the security man be the security man the first thing wey dem discover for the place be say anytime that young man dey carry waste bag okay. go out mm things dey follow am go out so as he just do am na him come talk say make the third security man make he check these bags because all this while na him dem dey accuse. okay so he come talk say him go make sure say something must clear him name say he no know anything about this matter but because na him shift the thing dey always lost everybody dey always accuse am say na him so at the end they come trace the matter the guy when they always carry those things Now they always put chicken for inside waist bag Now they <laughs> always carry drinks put for inside waist bag mm. he go carry them go outside and say make They go carry the dog meanwhile someone else dey outside when they carry when that very call... particular things go comot go check them remove for am so that when they come close him bag go dey free go house so now the security men put am for vehicle carry go your house ma him house dey filled up dem go check this guy house nothing dey nothing dey there so that one vindicate himself yes so wetin i uh, wetin i try to let am know i tell am i say if you know say you be your hands no dey inside be the security officer to this company on the issue of opening more of your eyes so wetin i i wan tell ipob today even ipob even not just ipob right now and every other place the indigenous people of nigeria because wetin rob one person na rob all of us together all of us should open our eyes in most cases people wey dey commit this havoc no actually be people wey come from there at the end we go discover say the real people when they stay in a particular environment to take advantage of them. na even nah, the ones wey wey suppose wey the child say uh, abi they say na. yes <laughs> na in most cases na okay person na dey cry pass na. <laughs> so na na so the matter be well uh, the last part when i wan still take on that matter be say they say uh, emergency Emergency in Anambra over insecurity not necessary, Pandev. Condition for emergency rule. If you check page twenty-one, you go see waiting they be the, the real conditions. All this one you go see I'm for inside Vanguard newspaper. World Bank don't raise raises Nigeria growth forecast to two point four percent in 2021. How CBN saved the economy from post-COVID <laughs> COVID crisis. Emefiele. <laughs> um, uh, So you know say you know say searchlight searchlight not any <laughs> name but you na so. they use every miss now they do explanation. <laughs> ah the matter be as e get o oh. ah no no no no e get as e get the big the um, the pictorial uh, message wey dey here we see for captain hosa beria we see his son from the left side uh, son of the late business mogul captain idahosa wet okubo ryan and then uh, the wife when they middle. Then one of that of his son, Nosa, and then another. Uh, okay, um, before we can see Brian, and then uh, the family, one of the family friend, went there with them as the cops arrived in yesterday. Crisis in Delta community over new oil discovery. You'll see on for page 12. Pandev loud South South governors over resolution on security architecture and others oh my god this matter since and be no one pull out. Oh, but na don carry am come out <laughs> south south governors na six will una be before ayande come the camp when na be pdp all through because kante do join them? and then on a whole meeting they talk about security architecture the first question one I suppose first ask who be the governor among now when he no gree when he no gree sign or push at the open grazing bill because the reason for starting the security architecture now for them to be able to help them implement anti-open grazing law now who some of una no gree do this thing una come here begin dey say una wan do security architecture to help like as amotekun don dey help on ondo state southeast sit down hold meeting about ebube agu till tomorrow the glory of a leopard no show face. Mm because if he show face the insecurity wey we dey even dey talk in the southeast for no dey there. okay. they would have been able to because if he dey there remember say you remember ma one time when we get one video clip of a young man wey dem catch with one video wey im do from where dem for go killing for enugu yes after dem don do killing and who sponsor dem e dey play am for somewhere wey dem come see am dem come arrest am who send una He mention the names and all those people if these people were really active in the southeast that kind of operation for no take place even the enugu state governor for no dey call presidency and then they will be kept on hold for four for four hours but in a nutshell sha the matter return back to this issue of declaring state of emergency ma you remember say there was a period the southeast was called a dot. yes. and remember again say the president when they dey interview am on this open grazing matter they say see wetin your attorney general talk the president personally use im mouth talk on a television station say you expect me to differ from my attorney general na a personal question to the journalist when dey interview am be that, and that was how he ended it He say do you expect me to differ and disagree with my attorney general so attorney general no fit uh, no fit make mistake and uh, then the president go come correct am go come correct am yes if attorney general come dey more educated than the the president okay. of a particular country okay so it means say na infallible na there infallible languages come into existence but the question here is this when you dey see things of this nature first of all e show say there is a system failing na im make everybody dey think of how im e wan build burglary proof around a building <laughs> even all the sec se the security yes vote and whatever <laughs> and uh, uh, eh, eh, na because the system don dey fail then if a system no fail as at the time nigeria was right nigeria nobody think of even getting wetin we dey call the state police or one security outfit or whatever two the southern governors dey think of certain a, a a security architecture not because say they no go fit foot the bill but they will not be willing the same man i i i want to say the southern governor should prove me wrong some states go dey successful yes some states go dey successful because of the present person wey dey river state because of the present mindset of the governor of delta and the present state of mind of the governor of akwa ibom mm. south south this three state go fit these three three states wey dey for south south south go fit dey successful with the security architecture and they will be willing to invest into it but if you ask me the man when he don already carry table knife dey dine with somebody for table no go fit carry cutlass carry come that same table for discussion maybe that person sef go be mole so e therefore eh, more among them wey go come go dey even reveal yes because places dey when e dey carry table knife and fake go go take do discussion go take eat different from where you suppose carry cutlass go go dey do discussion and so you understand the meaning of the yeah yeah yeah so well southern hmm. governors Ah hmm. wow. eh but but you talk to the indigenous people of nigeria because right now they dey play kalokalo with the lives of Nigeria. i agree so wetin di indigenous people of nigeria suppose dey think now because you know most times we na eh, reaction na im dey always follow instead of us to be proactive yes i agree ma you know anytime we dey talk this security matter i dey always remember the words of the oga one eh, oga kpatakpata for security matter wey talk say make nigerians not be cowards say make dem defend themselves and na these same people still tell us say na strangers say na strangers na im be di pipo wey dey disturb us for this country and yet the federal government dey protect the strangers against the indigenous people of nigeria wetin the indigenous people of nigeria suppose dey do right now okay leave the government we don see say the government mm, eh eh eh don okay if you eh, say so <laughs> right now <laughs> if stranger come my house slap my son cut one of him ear i tell myself say don slap back e show say na me invite am make come beat am for house so after a while my son go need to dey think of wetin he need to do if he must remain in my house which imply say first he need to start distrusting me as a father mm-hmm. because he go try to dey look me say be like say this man na foster father that thing na go make not be really born me go first dey ask eh mama you sure say this man na it be the real daddy wey i suppose get go say yes na na e born you na mommy no where my papa abeg show me my papa yes e go dey strong go for that if e don discover say im mama no gree then the guy go dey do wetin we dey call falsification. go dey fortify himself ahead of the next attack when next another stranger come again dey slap am because he know say papa no dey ever talk mm-hmm. which show say na im father dey do invitation before dis people come he go first do the injury before they go injure am mm and take note anytime wey you see say i wan make you take note of something anytime a stranger enter your house you do am something your papa shout say no keep person for my house o oh. but the time wey dey take injure you e don talk say make dem not make dem not kill his son o. yes but oh. the man the day when you his son come injure person no keep person for my house oh. o make una come oh, o make una come see am o that show show say na your father directly invite the person dey come constantly so that make you give way to wetin e really wan do and so the answer now to the question wetin the indigenous people of nigeria suppose do na for us to open our eyes create our own security without noise without social media <laughs> yes the time don come social media should die on some information the time don come because somehow i dey begin dey see sometimes when i dey sometime between two am and whatever i dey see the mind of people. Mm. i no dey read words i dey see you displaying your words mm, your, mm. your mind in your words and so the time don come for us to start stopping to show our mind on social media and by that even the. na na, na wetin i dey talk say so yes. this one I even dey dangerous yes, pass. yes ma it it it helps you to be a better person you know why when person no know wetin dey your mind e dey tread with care sometimes e go always wan make e even do wetin go fit please you so that make you no go react from the angle wey no expect say you go do am the indigenous people of nigeria should stop the informations on social media send message to somebody one on one but instead of you putting it mm. by tomorrow morning uh -huh. if uh-huh. we no do this we go do this stop it there is no need. after all the all the cry wey wey we dey cry dem no dey dem no dey lis ten. for almost seven good years now maybe how many years six years don go we the entire indigenous people of nigeria don shout cry die nobody cares and so the best thing is to stop the issue of you crying ah man wen e dey cry too much you no dey quick see the period when things dey dey lost for e compound. Mm, mm. i come from a home where if my father that time when he dey alive if he meet you say you dey cry and you be man. he go bolala you mo. <laughs> wetin he go do you so he go ask you. no wonder you hard like this. <laughs> because e go always tell you say okay if somebody does something to you the one thing wey dey do to you na him dey make you shed tears now by the next day is planning more because you know say your tears dey weak because actually tears dey weaken person but when you choose not to shed that tears e pull you to becoming a better person for self defence and so my people the indigenous people of nigeria everybody should stop crying mm. the whole nigeria as long as you know say your cord dey inside nigeria no dey cry again and stop complain the only thing do a silent act after all these people when they dey transport these people they dey disturb us they no dey tell you say they wan transport person why you wan come defend yourself you come dey announce am first. abi. they tell you say they wan transport them. okay oga adeomo. so uh, abeg uh, enter uh, enter another paper. e dey wetin i still see for inside here okay make i just quickly rush this one counter successionist grows, well, uh, groups will rise in southeast if umahi na I talk this one Oh, i don't know if wetin you need to if you wan know check out the vanguard newspaper this morning only olu olu of warri gives revokes only olu of warri gives revoke chieftaincy title The security leaders na dey talk from there. okay deliver uh, uh, or get sack uh, obaseki tell eleven new commissioners. <laughs> okay. <laughs> okay. we get we bin oh, get one call just now okay <laughs> he reply say our brother wey dey for field him be one contribute to okay to the matter make i see whether we go fit uh, reach am again reach again mm. my people una dey lis ten to investigative table on informe radio this morning we just dey take the newspaper headlines okay e dey e dey persist say e wan talk with us this morning so see whether we go fit um, get am. hello. Uh, uh, hello, um, my people are good to know. Good morning today. Good morning. We to you. Uh, <laughs> oh, God, well, good morning, sir. Thank Madam, good morning, ma'am. Thank you very much. She did answer you. Uh, I, I, good morning, sir. Okay, especially today. Thank you, ma'am. Uh, I be Isaac Mary Littleton Arkinson. Okay. I, this morning, I don't already make I, make I come studio, but unexpected guests come come. Okay. <laughs> so sapali. I no come. I don't So uh, now from the last matter, now I go quickly put, uh, put mouth. Okay. When um, Worry take uh, remove the office of uh, of Olubushere. Yeah. You know, as kingdom matter be, you know, now now the king now they give chieftaincy title. Yes. Mm. You know, and they give chieftaincy title, and so if the king finds a certain persons they use the chieftaincy office they work they against carry out work, yes, against work against them and then and in people yes yes yes yes so if you see like that then now chief uh, sorry now the king hand my day to protect these two one number two and the chief that the <laughs> what is the chief and the king uh, King Abi Day to protect the people. And number three, that the king had a day to ensure the waiting go take peace away from the land mm. they removed. Mm. Uh, as story get them, the Ologoshere uh, Chief Amani don't they cause so many issues for the Wari Kingdom for a very very long time. They cause issues that dem be the people dem stand say the current uh, olu no go become olu for. Oh. Uh, yes na dem na dem na fact na even carry the matter he carry the matter go. court uh, yes Um, i i read hmm. am he say he say he no even still get the right. you see now uh, you see now. say so, he go still carry am go court for for this one wey do wey remove am from uh, as as the uh, ologbosere. Uh, ologbosere yes Now, the Olagoshere mm. na family, na group of family yeah. for Warri Kingdom. So, as history get them, then they give them that privilege to stand for that office mm. when time reach. But this particular one, this uh, this particular one, for the time of the papa of this Olu, mm. when the eldest when the eldest person who is supposed to be Olubushele for the family mm. as he just enter Olu's to that one die. So till he die as the king, uh, the, his majesty, he no put another Olubushele because issues come day. Issues come day. So now this one come the use of authority the toxin go climb as olubushele because oh. na suppose get shift as eh oh, eh, eh they no appoint am they no yes yes okay. they no they they no appoint am as ologboshere mm. he no get that title okay. so na him dey use up. yes so you can understand how this matter be so na flight on the throne imagine when the only one be one give Ologunsere title. I mean, one talk to the family. He invite all the family, come send person, make him stand for him place, go address them. All the, the from the oldest person for the family He recognized them. They gathered them. They can't discuss. Conte doesn't CEO, Una, in my own. And as matter be so, una suppose understand saying that wetin go give peace to mm. worry kingdom that we go do. So, una be my subject. This matter about Ologoshere, I don't give anybody. I withdraw. What the family supposed do because the family accept what he talk they no quarrel mm. what if come talk so what the family suppose do say if matter two passes matter they go, they go appeal to them mm. this on one fight. so na insult on kingdom standing so na that one i actually put my mouth so <laughs> then the second one i put my mouth so i hear una dey discuss about wetin uh, malami uh, you know, I'm sorry, with the federal government, they talk mm. concerning um, um, um, state of a, st uh, state of a um, emergency. Yeah, state of emergency that, for that, the, that means they go put uh, they go put they go put Percy. wey go act as, as governor. governor not be this governor yes. they go <laughs> this governor when people vote you know. now if now remember very closely say niger state massive killings day. yes. Kaduna State massive killings day. Even Zamfara request for state of emergency, governor request, they don't grant am. Okay, a governor, a governor yes, request. Yes. All right. Yes. Yes, so just yesterday now they massacre some people, massacre, blood flow like water yesterday for Zamfara. The matter, they don't talk am. So madam go ask question say you know this one no be this one no be no be agenda soon ọ̀gá dem come dey explain antecedents antecedents madam the truth be say the reason why dem wan do this one be say apc na must be governor uh, na im must produce governor for anambra state na im be the matter i mm. don answer una question oh, okay thank you na elect na election matter na dem wan enforce dem wan force we don already we don already talk am. Um, <laughs> okay okay you know you know say you know say we dey see with our third eye well well even before the yes. manifestation. yes eh, yes eh. yes. yes. Yes, and uh, I also want to make you know say Oga Malami dey play northern politics. now. na na be na be uh, na be the nigerian politics no, the play. no it's not be nigerian politics. e no be attorney general for nigeria. Oh, okay right no, now. no e the attorney general of uh, fulani. particular section uh, yes. and uh, that na the section of fulani uh, because if you understand how fulani dey function. Mm everybody they dance to that direction. No, now you know if exalt a particular tribe over the indigenous people of Nigeria, okay, you know they work like that. You must consider everybody for round table, make you for make proper decision. Mm. So as I have this, so as as you talk to one to the state of emergency, I don't talk about Zamfara, Kaduna, Niger. You know, consider emergency room for those places for Anambra. Mm. Anambra even they more peaceful than these places. Mm. Mm. That, that's yes, number one yeah. point. Number, number two point, uh, Malami talk say talk say they wan give about I think on our Sunday talk this one say they wan give raise for uh, uh, uh, uh, some time ago say they wan um, bring fresh charges against Sunday Igboho mm. even at court don't give verdict and don't slam federal government with amount wey they go pay yeah. for that uh, Yes. that one that one now after court don't speak for Ibadan. Mm. They want to raise this one. Now, no, no, no show say this man They play play another politics. Mm. Mm. Number three, FG they threatening ten today, today papers, they threatening to take state mm. to court over VAT over open grazing. Yeah, to Supreme Court. All this was no be the northern, yeah, Supreme Court. All this was no be northern agenda. Mm. is the Malami issue for this matter? So, you know, as mark i just be the thing dey the thing dey bring na shame be o sincerely na shame e be him suppose understand say that office no be forever o. Uh, uh, my my brother you know say when people get agenda their own dem no dey even think of of wetin any other person dey do as long as yeah. the agenda dey achieved na im be the yes. focus you know e yeah. just be like say they say uh, for those of us wey believe in uh, the bible now say our focus na just the cross make we just focus on yes. the cross <laughs> yes, you get true, uh, uh, so so na wetin eh, na wetin dem dey do be that one all right thank yes, you ma. thank yes, you thank you yes. for your contribution because make we yes, we need to I, I, enter some okay. other headlines. okay i salute you ma oga joma salute you. thank you very much sir. Uh, well. Um, Eh, the, the, the, the matter still dey ground my position on po on open grazing constitutional malami e dey everywhere. say constitutional. Uh, e say im position on open grazing Very, very constitutional. okay, the Tribune newspaper for today, they go mm. with this one. Say, I'm not talk again on that uh, demo. Lawyers Afenifere Ohaneze, PDP, question federal government threat of state of emergency in Anambra State. Eh, if, if they are, if they, they talk about uh, state of emergency for for Anambra State, the indigenous people of nigeria even suppose stand up state of emergency for the whole nigeria with the kind things where they happen. okay and yet he went there to talk to the united nations general assembly <laughs> say overthrowing an i mean elected government should never be allowed i wan make we dey return back to dat statement o oh because the president himself. Wow, overthrowing overthrowing an elected, an elected government, government should never be allowed in Africa. And now he want federal to use government they talk say they wan go overthrow an elected, elected governor. governor. <laughs> you see sometimes some I say sometimes we dey talk to shoot ourselves in the leg we no dey quick understand yes because when he dey talk am that time he feel say he feel say na to continue on the seat of presidency but now the same president when just finished the ongada united nations general assembly na him discuss the issue of overthrowing elected government Now, if they come now they tell the attorney general to give instruction on overthrowing an elected governor uh so we should be aware of waiting. They go on okay uh, more issues the unity forum kick oh, wow. over zoning committee for oyo apc uh, Congress, they should come up with best way to go about it. Alao Akala, I need talk from here. Uh, don't want our APC <laughs> prices for inside uh, or your State. All this now ahead of 2023 and the um, uh, uh which they call them. Uh, Ugobe Ugobe an executive that will attend that go, at, go attend the primaries of APC for presidential election na be the dragging. okay, okay over one over uh, fourteen point three nigerian abuse drugs ndlea boss na dey talk from here e come talk say says drugs worth a hundred billion naira seized in eight months one of four drug users is female he added one out of four na na women na female na im tok mm. well done o oh, for your analysis pdp zoning issues that may shape nec meeting today push for northern muslim as chairman southern christian as secretary na the kind matter wey dem say dem wan discuss from dis thing be that the one wey really dey i get wetin i go take last for inside the tribune newspaper okay. but mine first go this area e say Lassa fever killed one, 725 ah. in five years. And then um, they can't talk, um, say, uh, sorry, uh, uh they don't want me about something before. I know they, I know they want yeah, I, I No, you don't hear what? <laughs> then uh, they say, okay, disease prevalent in Ondo, Edo, Ebony. Poor preparation, weak response system responsible for high fertility rate experts now they talk this one on the issue of you see the area. even as you dey talk about health so no vex. Uh, make the the one uh, tarada wey wey i hear yeah, you know say they say two hundred two hundred dollars suppose follow the vaccine, vaccine wey dem dey give each time you eh, give person each, each time you give yes say two hundred dollars suppose follow each person. yes yes now the two hundred dem no dey take eye see for edo. who who who don receive two hundred dollars for edo state wey dem dey force abeg give us call us call us on zero nine zero five five four eight eight three one one. if you don get two hundred dollars for taking vaccine for, in edo state um, because just now sef i just dey come i dey see i see one person for road <laughs> he say him dey ministry of i mean in the um, uh, uh, uh, waste management board mm. say they, they make they make all of them make sure say all of them take Now ask and say how much they give you. You bring for us. He say no. He dey look. He say no. Money no dey. Okay. They no dey give person money o. Oh. Okay. Na wetin he tell me on my way. na him na wetin he talk be that. and yet the vaccine is free. Uh, and, yet it's free when you okay. don collect my money. okay all right go on. Uh, world health organization don <laughs> approve first malaria vaccine they approve first malaria vaccine i hope we no take style come eject. Okay, uh, uh, uh, adeoma i first tell you we don discuss am for dis station before mm-hmm. say the way wey the nigerian government especially edo state government dey push for people to take this vaccine say na by fire by force say e go make people come dey look vaccine somehow yes say the work wey people don do scientists don do down for vaccination matter say they don spoil am seriously as they bring out this one now when i read am i say oh so the end of malaria be don come but dis people come spoil am now People, how many people go wan go take this vaccine now nope uh, when i go don dey as i i just dey read am last night eh, eh. around 3am eh. i i look am me i take my other eye look am say first of all how i come sure now say say e don pass through say na true true say e don pass through the normal process wey vaccine dey go and how i sure whether dem no hide covid nineteen vaccine inside, inside the malaria, malaria vaccine, vaccine. The, you know say na malaria na na e dey disturb us for this side na but meanwhile we get our natural medication so wey we fit so use. so me me me you world health organization una be throw unasef already with this vaccine before una begin dey. bring out this one say so. say una don say abeg. Uh, uh, Mm, uh-huh, uh-huh, uh. uh the matter wey we just leave and. abeg dem uh, don dey warn us. Uh, abeg no vex o <laughs> management just lis ten to this you go like this one <laughs> when we borrow more to finance. ah. six point two five eight trillion naira for twenty twenty two budget deficit fake okays sixteen point three three nine trillion e don reach the time e don reach the time wey we go sack all of dem comot for office hmm. because dem dey put us for more wahala as buhari present to national assembly today the indigenous people of nigeria make una sack all una senators sack all the reps eh that thing go still carry me come back here i oh. you get wetin i see senate passes revised middle term expenditure framework wey dem dey call mtef they can reduce 2022 budget size by 60 billion naira uh-uh. yes na after the, the reduction the actual money sent to them was 16.49 uh, trillion but they can carry am now finally carry am come down to 16 trillion 39 billion naira na because of the reduction of according to wetin dem say dem remove mm. but when i come dey do mathematics for inside from forty nine, e come come down to point three nine. meanwhile after polling sixty billion so how e come be i come discover say the real mathematics dey just use sixty. take hype senate say dey do anything uh, eh. because just ten billion dey remove ten billion yes nine dey remove yes after checking the whole if you read the inside page you go mm. really see the figure and how they say they deduct sixty billion but when you come check the original document sent eh. for the framework approval for middle middle term expenditure framework oga adeomo you know say africans no dey read so if you wan hide information from nigeria eh, from eh, africans hide am inside inside book na im dey do so yes. why you come dey expose them na no ma i needed to because i take my time take go through last night at around three am when i go through the thing as i just dey drop am now i quickly uh, so uh-huh. i come go through the inside the if the initial sent message when the president send na sixteen trillion forty nine billion but he come send again say they come give approval say immediately they send am immediately na they approve am they come say we reduce something eh? and wetin they reduce come be the matter come be sixteen trillion thirty-nine billion naira but wetin they go go borrow take finance the sixteen trillion na six trillion two hundred and fifty-eight billion naira for twenty twenty-two ahead already so i just say my i just let you okay. some people dey call, we have to take more call. <laughs> so i just say make and let us know. so hey, people. abracadabra yeah, the more, the more you look, the, the more, you see. <laughs> so na where i say make we just take the matter be that so if you check the headline you say senate have done something Now later, billion they remove from what they send so that means dem the fee fit stay adam later just watch out very well. so, <laughs> my name na adeomo This is this morning i wait alright my people na dey lis ten to investigative table our paper check check program on inform me radio this morning well na the eh, eh, headlines wey we fit take be that you know how we dey do am now we dey always look look uh, away from the smoke and look under to see the fire and i dey praise make una dey see the fire too because i feel say we no dey see or we no know wetin dey happen uh, scale comot for our eye like i go always talk we no dey among the five foolish or five wise wey sleep we dey among the voices wey wake those wey dey sleep uh -huh. so you fit come join us too dey send us information <laughs> go our facebook page drop your points for there and then we go take am uh, next time so um, I just stay stay stay cool <laughs> stay blessed of course make we just begin the laugh <laughs> because now, now laughing matter now we do right now my name now olayemi i salute you now.